iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mudukurikira kandi kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo com hano muri sitidiyo ya gatanu muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ishyaka rnc ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ryahagaritse ku mirimo bamwe mu bayobozi baryo uyu munsi ariko batsembeye ubuyobozi ko ntaho bari bujye ishyaka ntabwo riba ari akarima k'umuntu ku giti cye ishyaka riba rifite amabwiriza n'amahame rigenderaho haba hari umuntu cyangwa se abantu bashaka kugusunika inyuma y'ihuriro wowe ubona wari ukibikunze kandi ushaka kurikorera ntabwo ari byiza ko uhita ugenda ubu ni bwana jean paul ntagara umuhuzabikorwa wungirije w'intara ya canada akaba n'umubitsi w'iyo ntara mu ishyaka rya rnc ikiganiro kirambuye twagiranye ni ku musozo w'aya makuru iyi nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko raf uwo muryango rero watangiye gufasha abaturage gusobanukirwa amategeko ndetse no gusobanuza impuguke ku bibazo bibugarije bigendanye n'ubutabera hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefone zigendanwa uwo muryango uravuga ko watangiye gahunda nyuma yo gusanga hari abaturage bagenda amasaha agera kuri atatu bagiye gushaka ubufasha mu by'amategeko ugahitamo rero kubafasha kubarangiriza aho batuye ni inkuru twateguriwe na asumuta kaboyi i kigali mu rwanda uyu mushinga w'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko rigwedi foramu ugamije gufasha abaturage bagiraga ikibazo cyo kugenda ingendo ndende bagiye gushaka uwabafasha mu gusobanukirwa n'ibibazo babaga bafite bigendanye n'amategeko uyu muryango usobanura ko nyuma y'ubushakashatsi wakoze wagaragaje ko hari abaturage bagenda amasaha asaga atatu kugira ngo bagere kubabafasha mu bibazo bahuraga nabyo bishingiye ku kubona ubutabera metiri bambe jean paul umuhuzabikorwa w'uyu mushinga asobanura uburyo uyu mushinga ukora ubu ni uburyo butanga ubufasha mu by'amategeko hifashishijwe ikoranabuhanga ni uburyo abanyarwanda bose ahantu baba bari hose umuntu wese aho ari akoresheje telefone ye yoroheje karasharamye ashobora gusoma amategeko akayamenya cyangwa se agahamagara ku munani kane gatanu nabwo akumva amategeko atandukanye ndetse akaza kugera ku buryo ashobora no gusaba kuvugana n'umunyamategeko akamusobanurira ikibazo cye cyihariye abahamagara bumva amategeko muri rusange baba bagera mu bihumbi bibiri ku munsi ariko noneho abasaba kuvugana natwe byihariye baba bari hagati ya magana atanu na magana atandatu ku munsi uyu munyamategeko asobanura ko umuturage atanga ikibazo cye hakoreshejwe uburyo bw'amajwi umuturage wifuza kugira icyo avuga ahamagara kuri magana ane mirongo ine na gatanu urugero ashobora kumva umuntu umubwira ati niba ushaka kumenya ibijyanye n'ubutaka kanda rimwe cyangwa abwirwe ibindi by'ingenzi byerekeranye n'amategeko yifuza umuturage ahabwa na nimero yahamagaraho akavugana n'umunyamategeko ako kanya ubwo ijwi rya amerika ryageraga ku biro by'uyu mushinga twasanze abanyamategeko basaga batanu bakira ibibazo by'abaturage kuri telefone byinshi wasangaga byiganjemo ibibazo by'ubutaka
hanyuma se aho hantu mwaguze mwahaguze ari ubutaka bwo guhinga cyangwa se bwari ubwo guturamo ubutaka bwo guhinga hari hasanzwe habaruye se hari habaruye ku muntu umwe nyine hanyuma mwahaguze muri bangahe tugera muri batatu none mukaba mwifuza ko buri wese yatunga icyangombwa cye cy'ubutaka kuko numvise bavuga ngo hari igihe ngo nyiri icyangombwa yazahaduguze itegeko rivuga yuko ubutaka buri munsi ya hegitari buri wese amaze kubona agace ke cyangwa se bamaze kubugabanya icyo gihe ntabwo umuntu ashobora kubona icyangombwa cye cy'ubutaka cy'umwihariko ariko birashoboka ko mwese ari abahaguze ari na nyir'ubutaka wari warahabaruye bashobora kugenda bose bakajya ku murenge bagasaba yuko ubwo butaka bose bashobora kubarurwaho amazina yabo akagaragara ku cyangombwa cy'ubutaka mwese ku buryo umuntu ashobora kugira kopi yiwe Eh, ariko bigaragara yuko ubwo butaka mu busange amazina yanyu ariho n'ibipimo by'ubutaka uko mwagiye mubugura buri wese akaba afite igipimo cye ariko icyangombwa kikaba ari kimwe hanyuma se nk'ubu ushaka kujya ku- ku- kwaka inguzanyo muri banki icyo cyangombwa yakijyana Eh, ushaka kwaka inguzanyo muri banki bakaba bakwemera kuguha amafaranga hashingiwe kuri ubwo butaka uko bungana icyo gihe utwara icyo cyangombwa kubera ko banki nayo ireba ibipimo by'ubutaka ufite bakareba n'agaciro kawo kugeza ubu umunyamategeko ibambe avuga ko abaturage bakira baba bafite ibibazo binyuranye kandi n'uburyo bikemurwamo bitandukanye bitewe n'ubwoko bwa buri kibazo hari abantu uh, hano tugira inama iyo twa- bamaze gusaba kuvugana natwe tukabahamagara tukabagira inama ikibazo cyabo kigakemuka ariko hari igihe ikibazo ki- kitarangira ukumva akeneye kuba yarangirwa ahandi hantu Eh, abo ngabo nabo turabafite ariko noneho hakaba n'abandi ikindi cyiciro cya gatatu cyabo noneho uh, tugira inama tukabagumana ndetse bikaba ngombwa ko noneho twebwe tubaha abanyamategeko kuko eh, ni uburyo bwo gufasha abatishoboye tukabaha abanyamategeko bazabunganira uyu mushinga uzatwara miliyoni magana arindwi z'amafaranga y'u rwanda ukaba uzamara imyaka itatu ishobora kongerwa bitewe n'umusaruro uzaba watanze asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta turacyari mu rwanda abantu barenga mirongo inani aribo bamaze gutabwa muri yombi na polisi mu burundi no mu rwanda kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi barashinjwa ubucuruzi butemewe n'amategeko bw'ibiyobyabwenge munyamakuru ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru afite inkuru irambuye operasiyo usalama ya gatandatu ni umugambi wo kurwaniriza hamwe ibyaha ndengamipaka wumvikanywe ko n'inzego z'igipolisi zo mu bihugu bitandukanye bya afurika y'ubuseruko na afurika y'amajepfo mu ntango z'uyu mwaka ushimangirwa mu kwezi k'umunani guheze kuri iyi nshuro ya gatandatu yabaye kuva mu ntango z'ukwezi guheze mu burundi hafashwe ibitari bike harimwo ibyeyuramutwe ibidandazwa bya magendu n'ibindi nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru w'igipolisi melkiade ruceke icyo gikorwa cyatunganijwe mu ntara zose z'igihugu ibiro amajana abiri na mirongo irindwi na kimwe hamwe n'udutu amajana atandatu na mirongo umunani na dutatu tw'urumogi wa kanabisi yarafashwe imirima y'urumogi yaranduwe mu ntara za rumonge na ruyigi abantu cumi na babiri badandaza canke banywa urumogi barafashwe abantu umunani barafatiwe mu ntara ya muyinga bafite impapuro z'inzira zidakwije ibyangombwa harafashwe amaritiro ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu na mirongo ibiri vy'inzoga zitemewe n'amategeko amahinguriro atandatu ya kanyanga yasambuwe mu ntara ya rumonge imiti y'ubwoko bugera kuri ijana na mirongo ine na na butatu yataye igihe yarafashwe mu mafarumasi atandukanye harafashwe kandi n'ibinyobwa n'ibiribwa bidakwije amategeko canke vyataye igihe ibitenge bingana amajana atatu na mirongo icenda byafashwe hakaba harafashwe abantu cumi na batandatu ubu bakaba bariko barumvirizwa n'ubutungane igikorwa nk'ico carakozwe no mu rwanda urwego rw'ubugenzacyaha rib rwemeje ko hafashwe ibidandazwa vyiganjemwo amavuta yo kwisiga y'amoko atandukanye atera ingaruka mbi ku mubiri azwi nka mukorogo impuzu n'ibirato vya caguwa ibiyovyabwenge vy'urumogi inzoga z'inkorano ibiribwa n'imiti bitujuje ubuziranenge n'ibindi vy'ibano twagira yezu jean marie vianney umuyobozi mukuru muri rib ashinzwe gukurikirana ibyaha yavuze ko abantu mirongo ine na batandatu bafashwe ibyafashwe byose bifite agaciro karenga miliyoni mirongo inani z'amanyarwanda ndetse n'amadolari arenga ibihumbi mirongo inani na bitandatu muri iki gikorwa rero hafashwe abantu mirongo ine na batandatu icumi bafashwe bakekwaho gucuruza no gukwirakwiza ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe cumi na batandatu bafashwe bakekwaho kwinjiza no gucuruza ibicuruzwa bitemewe naho abandi bafatiwe mu bindi bikorwa bitemewe bitandukanye hafashwe amavuta yo kwisiga y'amoko atandukanye imyenda n'inkweto bitemewe bizwi nka caguwa abacuruza ibintu bitemewe baca intege ababihimbye n'ababicuruza babifitiye uburenganzira ugasanga ntibasora bikanabangamira ubukungu bw'igihugu muri rusange ndetse ibicuruzwa nanone usanga biba bifite ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo butandukanye mu burundi hoho harafatiweyo n'ibigwanisho bicira umuriro igikorwa ca usalamu ya gatandatu cagenze neza cane igikono c'amasasi c'inkoho y'ubwoko bwa karashinikovu hamwe n'amasasu mirongo ibiri n'imwe amasasu y'inkoho y'ubwoko bwa pistoleto kareva angana mirongo ibiri n'ane grenade zibiri zo mu bwoko bwa ofansive zarafashwe nta bantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko ntawe uryama mu kondorazosi ni iryo tuzi ko abakoresha iterabwoba bagabishije igihugu cyacu cy'uburundi inzego z'umutekano nazo zikaba zisabwe kwama zirikanuye igikorwa nk'ico carakozwe kandi no mu bindi bihugu nk'ubuganda ku mwaka uheze muri ico gihugu hafatiwe abarundikazi barenga mirongo ibiri bari bajanywe mu rudandazwa rw'abantu mu bihugu vy'abarabu yamara kuri iyi nshuro mu karere ka afurika y'ubuseruko nta bantu nk'abo bagiye kudandazwa bafashwe inzego z'igipolisi muri ivyo bihugu ziyemeje ko amaze gukora uwo mukwabo mu gihugu cose kugira ngo ivyaha ndengamipaka bihashwe zihamagarira abanyagihugu gufasha muri ico gikorwa cane cane mu kudoma urutoke aho babonye icaha hose Pierre Claveniyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika mu burundi hakomeje kuvugwa kutihanganirana hagati y'amashyaka ya politike cyane cyane iri ku butegetsi cndfdd na cnl ubu bushyamirane buturuka kuki mugenzi wacu desire hatungimana nibyo yatubarije mu gihugu cy'uburundi ikiringo cy'imbere y'amatora cama kirangwa ahanini n'imishamirano kandi n'ubu niko biri hirya no hino muri kino gihe himirije amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri havugwa ukutihanganirana hagati cyane cyane ya cndfdd na cnl iyo ngendo yaribonekeje no mu myaka yahera haba mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi aho abahurikiye mu bwambwe fnl wahindutse senel uno munsi bishwe ku bwinshi mu ntara ya bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho abiyamirije ikingo cya gatatu cya petero nkuru nziza benshi barahunze abandi barafungwa abandi nabo baricwa none byaba biva kuki mu burundi mu gihe mu bindi bihugu byatsimbatayemo demokarasi icyo gihe ari cyo kwirimbura abanyapolitike bakerekana icyo bakoze bongera batanga imigambi bagiye gushyira imbere gaspar kobako yigeze ko umushikiranganji ubu akaba avugira umugambwe cndd amenyesha ko biva ku bukene abantu bose bagashaka kwirukira muri politike kuko ariho baba bibaza ko bazokura uburaro n'uburamuko ntarindi soko tuvomamwo kugira umuntu ashobore kubaho abenshi babifata yuko boca muri politike kugira ngo bashobore kubananya kubaho cyangwa gutunga akacaba ariyo nkomoko yo kugira bagira bati leta nibwo buzi yitanga akazi ntakoresha kubaho niyo umuntu aje ku butegetsi acagomba kugira ati ahubwo reka ndabwumire ko kuko nta yindi nka nkamwa mfise n'abandi bace baburiramo wagenda ku rubuga uti reka nanje mpiganwe ndondere bati zamura kubita ujya ntabyura umutwe izo nizo ngorane ibyo tubona nka mu gihugu cacu felicien w'u burundi arongoye urunani rw'imigambwe yemeye mu burundi forum pour les partis politiques amenyesha ko ico cuka kibi cama cibonekeza imbere y'amatora kiva ku banyapolitike bacanishamwe abantu mu gukoresha iterabwoba n'ibihuha abanyapolitiki bamwe bamwe hageze mu matora bashaka kwerekana ko umengo hari uruhagarara ntivyatiza kumera uko ahubwo batiza kuremesha bene gihugu abanywanyi babo bataha ugorema kugira ngo twitegurire neza amatora akurikira abanyapolitike turakwiye guhindura ingendo muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajambere muri politiki niho babona ko umengo hari ubuzima atagiye muri politiki abona ko umengo arapfuye nico gituma bagira ivyo ati nokoresha iterabwoba nokoresha ibihuha bizotuma nshika kuco nshaka ubukene mu gihugu ubushomeri mu gwaruka bituma abantu baryanira ivya politike kuko ariho babona ubukiriro bikiyongera ku banyapolitike bakoresha inzira zose kugira bagumane ibanza bafise kuko ariyo nzira y'ubutunzi julien nimubona umwigisha wa kaminuza yanonoseye ivyigwa vya politike abona ko mu gihe umwimbu utagwizwa mu burundi indyane za politike zigoye gutorera umuti ikintu ca mbere gikomeye ni uko politike niyitunze abantu abandi batunzwe n'umwimbu batunzwe n'utwabo ariko ngaha politike n'utwo twawe ugomba gukora usanga yatwinjiyemo politiki rero nitunze abantu ugasanga bose birukira politiki urabona ubukene buri ngaha muri iki gihugu urabona ubushomeri bubuze umugwaruka ugwaruka bwose ruhombera politiki ugasanga ruriho umutwe mu mugambi n'uriya kugira ngo buronke ubuzima aho rero abanyepolitike borekuye abantu bakimenya bakikorera bakiteza imbere usanga rero bazingazinga abo bantu kugira ngo babandanye babayoboka eh, maze babandanye biganza icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane kuko ahandi mu bihugu bya buraya ahantu hatsinda demokarasi habanje gutera imbere ubutunzi imbere y'uko abantu bahurumbira politiki ngaha biracuritse umuntu yirukira muri politiki kugira ngo atunge kugira ngo ibyajya n'ibyanywa felicien w'uburundi ahanura abanyapolitike guhindura ingendo bakamana ntaryo bakoresha imvugo iremesha akamo rero notera ni uko abanyepolitiki twohindura ingendo hanyuma tukavuga ururimi ruremesha ururimi ruhuza abarundi abanyagihugu ntiboja mu ruhagarara nobabwira yuko bobo bobandanya ibikorwa byabo by'iterambere abanyepolitiki bobo barafise ibyo babwira abanywanyi babo abo benegihugu nabo nabo barazi ubwenge bazoraba ubabwira byo n'ubutababwira julien nimubona amenyesha ko igihe cyose abarundi bazobona ko politike ari bwo bukiriro bwabo indiyane z'imbere y'amatora zizokwamaho iterambere naryo ntirizopfa ribonetse kuko abo bahurumbira politike kenshi bajanwa no gusahura mu gihe abandi baja muri politike kugira bateze imbere ibihugu byabo bakanashigikira mbere abigenga bari mu bisata vyo kugwiza umwimbu desiratunga imana kigali ijwi rya amerika
ishyaka rnc ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda riherutse kwandikira abayobozi baryo mu ntara ya canada ribahagarika ku mirimo yaryo muri iyo ntara urwandiko rubahagarika rwashyizweho umukono na bwana jerome nayigiziki umuhuzabikorwa mukuru wa rnc ruvuga ko bakoze inama ihabanye cyane n'amategeko amahame n'indangagaciro y'iryo shyaka rigenderaho kuri iki cyumweru abayobozi bane bahagaritswe muri iryo shyaka bashubije ubuyobozi bukuru bw'iryo shyaka batera utwatsi icyo cyemezo mu kanya gashize maze kuvugana na jean paul ntagara umuhuzabikorwa wungirije w'intara ya canada akaba umubitsi muri ako gace ari muri bane bahagaritswe n'iryo shyaka iriya baruwa mwabonye iduhagarika ngewe na bagenzi banjye bane ntabwo ariyo baruwa ya mbere ngewe nari nakiriye nari nakiriye ibaruwa y'umuhuzabikorwa sekreteri generali wa rmc amuhagarika ko ku itariki irindwi avuga ko inama ya biro ya komisiyo y'egizekitifu yateranye igasanga ngomba guhagarikwa ku mwanya w'umucungamutungo ariko kandi nanone ku itariki eshanu umucungamutungo w'agateganyo mukuru dufite bwana minani nawe yari yanyandikiye ansaba ko ugomba kubahiriza ubusabe yari yampaye bwo kohereza amafaranga yari akenewe yihutirwa bitaba ibyo ngibyo nkayashyikiriza umuhuzabikorwa w'intara ya canada ibyo rero sinabikoze byo kohereza ayo mafaranga kubera ko nabonaga bidakurikije amategeko ahubwo nasabaga ko inama yaterana kugira ngo amategeko yubahirizwe hanyuma ayo mafaranga abone gusohoka mu by'ukuri imvano y'ihagarikwa ryanyu ni uko wanze kurekura ayo mafaranga bari basabye
niko bavuga ko nayagundiriye ariko ubundi burya mu kinyarwanda iyo ugundira ikintu ni uko hari undi uba ushaka kukigoshikuza rero ntabwo amafaranga nanze kuyatanga nk'uko babivuga cyangwa nayagundiriye ahubwo nasabye ko yatangwa hakurikijwe amategeko rmc igenderaho ibyo bishatse kuvuga yuko ubundi imisanzu dutanga buri kwezi ayo ni amafaranga yoherezwa ntacyo ugombye kubaza ariko ku itariki mirongo itatu z'ukwa cumi na rimwe ayo mafaranga nayo nayohereje bukeye ku itariki ya mbere batwaka andi mafaranga sipesiyare mu bikorwa byihutirwa ihuriro ryagombaga gukora ibyo mbabwira ko ayo mafaranga sipesiyare aba ari muri kese y'ihuriro ko agomba gucungwa na komite y'egizekitifu ko ariyo igomba gusabwa ayo mafaranga hanyuma rero iyo nama ya komite y'egizekitifu niyo batifuje gutumira kuko nk'uko umucungamutungo yanyandikiye yavuze ko atumva logike yayo ko nta n'impamvu y'uko duterana ku busabe we yakoze bw'amafaranga ubuyobozi bw'ishyaka bwanditse ibaruwa ibahagarika ariko ndabona ko namwe mwanditse indi baruwa yo kuvuga ko mutemera guhagarikwa ibyo bisobanuye iki niba babahagarika mukavuga muti ntabwo twemera guhagarikwa biragenda bite ubundi mu by'ukuri ishyaka oruganizasiyo iyo ari yo yose ihuriro nka remc tuba dufite amategeko tugenderaho ni nayo mpamvu abantu basoma amategeko bakumva bayishimiye baka- bakajya mu ishyaka runaka bitewe n'uko amategeko bahawe bumva bayishimiye kandi bazayakurikiza mu kuduhagarika rero hari ingingo nyinshi cyane zirengagijwe z'amategeko arenga zigenderaho tati zacu cyangwa se amategeko ngengamyitwarire na ngengamikorere ibyo byose ndetse n'amanama yagiye aba izo zose izo ngingo ntabwo bazitayeho kuko mu byo badushinja badushinja ko twateranyije inama itemewe n'amategeko nagusobanuriye haruguru ko iyo nama nayitumije ubugira gatatu eh, umuhuzabikorwa tumusaba ko ateranya inama akanga kuyitumiza mu by'ukuri kandi amafaranga yari akenewe kugira ngo asohoke ni uko iyo nama yagombaga kuba yewe rero nayitumije mu rwego rwo kubahiriza amategeko tugenderaho icya kabiri badushinja ko twihanangirije eh, bamwe mu bayobozi bakuru nabyo ntabwo ari byo ahubwo twabagiriye inama ko bareka tugakomeza ikibazo mu ntara yacu byatunanira tukazabitabaza mbere yo kwinjira mu gukemura ibibazo tu- bitatunaniye twebwe ubwacu hanyuma rero no kwihanangiriza bamwe mu bayobozi dukorana abakomiseri nacyo ni ikindi kibazo kuko umukomiseri umwe mu bo dukorana nyuma yo kuduhagarika inama iduhagaritse yanditse ibitutsi byinshi ntasubiramo hano kuri radiyo biba ngombwa rero ko tumusaba ko azasaba imbabazi kugira ngo akomeze imirimo ye nk'uko bisanzwe ikindi cyemezo gikomeye twafashe ni uguhagarika umuhuzabikorwa wacu kuko twasanze atatwubahiriza ngo yubahe n'ibyo tumusaba tumuhagarika by'agateganyo kugira ngo byibura turebe ko hazaterana inama yo kugira ngo dukemure icyo kibazo ariko ntabwo iyo nama yigeze iba ahubwo we yavuze ko tudafite uburenganzira bwo kumuhagarika ari byo yagiye nyine kuvuga mu nzego zacu zo hejuru nazo ziterana zivuga ko zigomba kuduhagarika icya nyuma navuga kuri ibyo ni uko biro ya komite nshingwabikorwa yo ku rwego rw'isi ndavuga bariya abantu batandatu batuyobora mu by'ukuri mu mategeko atugenga nta burenganzira bafite bwo guhagarika umunyamuryango watowe kimwe nabo ku rwego rw'intara iyo hari ikibazo cyavutse amategeko yacu arabisobanura kitungirwa kandi kikafatirwa umwanzuro ku rwego rw'intara iyo binaniranye intara niyo yandika isaba ziriya nzego kubyigaho nabwo kandi nabo bagateranya komite nshingwabikorwa yo ku rwego rw'isi igafata imyanzuro by'agateganyo irindiriye ko inama rusange izicara igafata umwanzuro wa burundu twebwe nizo prosedure twakurikije mu gufata imyanzuro hano mu ntara ariko ku rwego rwo hejuru bo si bo ba- si byo bakurikije bityo rero bituma ah, bafata imyanzuro tutishimiye tubona idakurikiza amategeko ari nayo mpamvu twanditse tubabwira ko twebwe tuzakomeza inshingano zacu nk'uko bikwiriye nk'uko bigomba kuzageza igihe habereyeho inama rusange bizakemura iki kibazo ariko kandi ni- na mbere y'uko inama rusange iterana twitabaje izindi nze- nzego muri rnc hari inzego zishinzwe gukemura ibibazo navuga nk'urwego rw'inararibonye twarabandikiye ni komite y'inararibonye tubagezaho akarengane twahuye nako dutegereje ko badusubiza ubwo nabwo ntiturabona igisubizo bityo nkaba numva akazi kacu gakomeje nk'uko bisanzwe kuzageza igihe izo nzego zose zishinzwe gukemura ibibazo muri rnc zifatiye umwanzuro
ibintu mukoze ni ubwa mbere navuga bibaye mu mu ishyaka rya rnc kubera ko si ubwa mbere haba kutumvikana hagati y'abayobozi muri iryo shyaka ariko ni ubwa mbere mwe muvuze muti ntabwo tuvamo ntabwo tugenda turakomeza imirimo yacu kuki mutagenda nk'uko abandi batumvikanye n'ubuyobozi babigenje bakiviramo bakagenda ubundi mu by'ukuri eh, ishyaka ntabwo riba ari akarima k'umuntu ku giti cye ishyaka riba rifite amabwiriza n'amahame rigenderaho Mu- mu gihe rero haba hari umuntu cyangwa se abantu bashaka kugusunika inyuma y'ihuriro wowe ubona wari ukiri ku nzu kandi ushaka kurikorera nko kuba warabyiyemeje ntabwo ari byiza ko uhita ugenda kuko ntabwo ari ishyaka umuntu acunga uko abyumva icyo twebwe dusaba ni uko amategeko ya rnc akurikizwa kandi tugakomeza kubikora nk'uko twabyiyemeje kandi tugakomeza kubahiriza amahame ya demokarasi nk'uko rnc yabitwigishije bwana ntagara ndabona ibarwa ibahagarika ku mu kazi mwakoraga ntabwo ari we wenyine uri kumwe n'umuhuzabikorwa w'akarere eh, ka wensa uri kumwe na komiseri ushinzwe ubukangurambaga ngira ngo na komiseri ushinzwe abari n'abategarugori iyo ni komite i- navuga ko ikomeye ni ukuvuga eh, kanada yose abagize inama y'ishyaka rya rnc muri canada nibo bavuguruje icyemezo cy'ubuyobozi bukuru bw'ishyaka ntubona ko ishyaka ricitsemo ibice Eh, oya ntabwo ntabwo ntabwo rnc eh, ishobora gucikamo ibice kuko um, rnc intara ya canada ni imwe eh, mu ntara nyinshi zigize rnc eh, ku buryo ikibazo runaka cyavuka hano eh, kitatuma rnc muri rusange icikamo ibice ariko ngarutse wenda nko kuri rnc hano mu ntara ya canada nemera ko ahari abagabo hadapfa abandi ibibazo twahuye nabyo ugiye kubishyira mu mu ngengabihe ni ibibazo byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe ubu turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi n'abiri ni ukuvuga ko harimo ukwezi hagati aho ngaho kw'ibi bibazo byose kw'ayo mabaruwa yose nakubwiye kw'ayo manama yose yagiye aterana bivuga yuko indi myaka yose yayibanjirije eh, rnc yakoraga neza muri iyi ntara rnc nta kibazo yari ifite ku buryo rero n'iki kibazo eh, abantu bagihagurukiye eh, babivuze koko harimo abayobozi benshi muri iyi ntara yacu eh, harimo igice kinini kitishimiye ibyemezo byadufatiwe ku buryo eh, haramutse babonye ibitekerezo byacu ko bifite eh, umurongo mwiza hari abagabo bakwicara n'abategarugori bakareba uburyo babikemura rnc igakomera kandi igasubira ku murongo kandi si nabwo bwa mbere duhuye n'ibibazo nk'ibi ngibi tukicara ubwacu tukabishakamo ibisu- tukishakamo ibisubizo ku buryo rero nibyo twamye tuvuga ko eh, bareka intara yacu ikicara igashaka ibisubizo hanyuma tukazitabaza izo nzego zo hejuru mu gihe twaba tunaniwe ku bwanjye rero ntiturananirwa ikibazo kiracyari mu mu- mu mizi yacyo hanyuma ndizera ko kizabonerwa umuti mu maguru mashyashya mwanditse ibaruwa mwandikira ubuyobozi bukuru bw'ishyaka ariko ndagira ngo mu munota umwe gusa ubutumwa ufitiye ubuyobozi bukuru bw'ishyaka ni ubuhe mu by'ukuri ikibazo twahuye nacyo gishingiye ku mikorere gishingiye ku kubahiriza amabwiriza n'amategeko agenga rnc ntabwo bigoye rero ko eh, ibyo bintu byakwiye gukorwa kuko rnc eh, n'abo bayobozi turimo dusaba ubundi mu by'ukuri nibo bashinzwe kubahiriza ayo mategeko ntabwo bigoye gusoma ingingo no kumva icyo ivuga hanyuma ugasabwa kuyishyira mu bikorwa icyo nabasaba ni uko abayobozi bakubaha ubwigenge bw'intara yacu bakareka tugakemura ibi bibazo kuko nk'uko mbivuga na bagenzi ba- bacu dukorana hano mu ntara ya canada icyo dusaba ntabwo ari ikintu kigoye ni uko haterana inama ya komite nshingwabikorwa y'intara yacu mu buryo eh, burimo ubwigenge busesuye tukiga kuri iki kibazo dufite ndavuga ko ari ikibazo kuko ni ikibazo kimwe kirebana n'amategeko n'uburyo tuyubahiriza hanyuma byatunanira tukazabona kubitabaza ikindi ni uko navuga ni uko muri ibi bibazo byose n'uburyo nagiye mpagarikwa n'uburyo twagiye eh, na bagenzi banjye duhagarikwa muri ayo mabaruwa agira gatatu nakubwiye ntabwo nari nigera numva na rimwe n'urwego urwo ari rwo rwose cyangwa se umuyobozi n'uwa- n'umwe uwo ari we wese muri abo bose bampagaritse icyo bishatse gusobanura ni uko bampagaritse bagendeye ku ruhande rumwe naho verisiyo yanjye nta n'umwe wigeze ayumva nta n'umwe wambajije ati byagenze bite ahubwo njyewe icyo nagiye mbona ni amabaruwa mpagaritse nkaba rero nakwifuza ko bajya bumva buri munyamuryango wese cyane cyane iyo habayemo gufata ibyemezo nk'ibi bikarishye byo guhagarika umuntu mu nshingano ko bagombye kubanza no kumva nawe icyo abisobanuraho nkumva rero ko kandi rnc eh, nk'ishyaka twiyemeje gukorera nta zindi nyungu izo ari zo zose tugamije ikindi ni uko eh, nta wundi muntu udusunika gukora ibyo turimo gukora ubu ngubu twabigiyemo ku bushake twafashe umwanzuro wacu ku bushake kandi twiteguye gukomeza gukorera rmc nk'uko amategeko abiteganya murakoze bwana jean paul ntagara urakoze cyane kuganira n'ijwi ry'amerika ukomeze kugira umunsi mwiza aho muri canada murakoze cyane geoffrey bitagomba
turacyashakisha rero icyo abayobozi bakuru b'ishyaka rya rnc bavuga kuri ibyo bintu byabaye amakuru yacu n'aha tuyashoreje tubashimira mwe mwese mwadukurikiye mukomeze kuramukana amahoro n'amahirwe